kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akkam ooltan hordoftoota keenya.
kun dilbata yeroo mara ka dhiyaatu qophii dargaggootaati qophii kana qindeessuun ka dhiyeessu mitukuu fiqaaduuti gara isaatti isin dabarsa.
rakkoo nageenyaa amma Itoophiyaa keessa jiruun gaaffiin dhaloota haaraa yookaan dargaggootaa maal ta'uu danda'a? Dhaloonni amma jiru yookaan dargaggoonni Itoophiyaa akkamiin barbaadu kan jedhuu fi egereen Itoophiyaa ilaalcha dhaloota ammaan maal ta'uu danda'a kanneen jedhan irratti xiyyeeffachuun qophii dargaggoota har'aatiin dargaggoota Itoophiyaa keessaa bakkoota garaa garaa jiran gaafachuun waan qindeeffanne qabna. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti yeroo garaa garaatti jijjiiramoonni siyaasaa taasifamaa turan bara 1960moota keessa kanneen umurii dargaggummaa keessatti argaman gaaffii siyaasaa qaban karaa gurmaa'aa ta'een Itoophiyaa keessatti kaasaniiru jedhameetti ka'aaf. Ergasii asis karaa adda addaa fi maloota adda addaan dargaggeessi gaaffii siyaasaa qabu kaasaa jira. Itoophiyaa keessa ammas haala yeroo kamiyyuu kan caaleen bakkoota garaa garaatti wal waraansi. bakkaa bakkatti socho'anii hojjechuu dhabuu buqqaatii namoota nagaa fi kanneen kana fakkaatan irra caalaatti dargaggeessa giddu galeessa kan godhatan ni mul'atu gaaffiin dargaggeessa amma Itoophiyaa keessa jiruu maal faa jennee kaasuu dandeenyaa jechuun dargaggoota kutaa Itoophiyaa bakkoota garaa garaa keessa jiran gaafanneera Itoophiyaa keessaa ammayyuu bakki rakkoon nageenyaa jiru naannoo Oromiyaa yommuu ta'u irra caalaan isaa immoo dargaggoota. Kan hirmaachisedha. Barakat Dirribaa dhimma kanarratti yommuu deebisu akkas jedha.
Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara kudha sagal jaatamaffaa keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimookiraasii uummata Oromoo waliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as. Gaafii dargaggoota Oromoo ta'anitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo walfakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi walwaraansi. Daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirrutu jira jechuudha.
Kana malees jala barakat.
Gaafii kana deebisuuf duraan dursa qorannoo gaggeessuun barbaachisaadha. Hangama kootiin akka dargaggeessa tokkootti wanta natti mul'atuu fi hubadhe qofansi itti himuu danda'a. Akka ilaalcha kootti jalqaba hanga ammaatti gaafileen siyaasaa Oromoo keessatti ka'aa jiran kanuma bara kudha sagal jaatamaffaa keessatti ka'aniin kan wal qabatanidha. Isaanis gaafii hiree ofii ofii murteeffachuu fi gaafii kabaja mirga namummaa fi dimookiraasii uummata Oromoo waliin wal qabatanidha. Gaafiiwwan kun guutumatti waan hin deebiiniif har'as gaafii dargaggoota Oromoo ta'anitti fufaa jiru. Sababa gaafiiwwan kunniin hin deebineef. Dhaabbileen siyaasa Oromoo hanga ammaatti qabsoo walfakkaataa keessatti argamu. Kunis qabsoo hidhannoo keessatti ammas jiru jechuudha. Amalli mootummaas kan mormitootaas baay'ee hin jijjiiramne. Galmi gaafiiwwan kunniin ittiin keessummeeffaman waan hin jirreef ammas bosonaa fi walwaraansi daandii gaafiiwwan kunniin ittiin deebisuuf yaalaa jirutu jira jechuudha. Kana jechuun garuu dargaggoonni har'a jiran fedhii haaraa yookiin gaafii haaraa hin qaban jechuu miti. Dhaabni siyaasaa haaraa fedhii fi gaafii dargaggoota har'a jiran irratti bu'uureffamee dhaabni siyaasaa jabaan ta'e haga ammaatti waan dhaabate natti fakkaatu. Gaafiiwwan kalees waan hin deebineefis dhaabbileen siyaasa Oromoo bubbuleeyyii ta'an. Pilaatfoormii siyaasa Oromoo har'as to'atanii argamu. Inni lammaffaa immoo dhaabbileen siyaasa Oromoo gaafii Oromoo qofa osoo hin taane hooggantoonni dhaabbilee siyaasa Oromoos gaafii mataa isaanii qabu jedheen yaada. Kunis gaafii aangooti. Kun waan rakkoo qabu miti namni qabsoo keessa galu kan qabsoo adeemsisu aangoo qabatee gaafii uummataa deebisuuf. Gaafiin guddaan garuu dhaabbileen siyaasa Oromoo kan aangoo mootummaa irra jiranii fi mormitoonni osoo gaafiin uummata Oromoo qaama kamiinuu deebii argate garaa kamiinuu deebii argate fedhii aangoo isaanii dhiisuuf yookaan immoo hanga ta'e aarsaa gochuudhaaf fedhii qabu kan jedhudha gaafiin guddaan. Akkuma ati beektu aadaan dimookiraasii dagaagee waan hin jirreef siyaasa Oromoo keessatti kan aangoo siyaasa Oromoo keessatti aangoon kan uummataa akka ta'ee fi uummanni karaa filannoo bilisa ifaa fi hirmaachisaa ta'een qaama bakka isa bu'u akka filatu sirritti dhugaan itti amananii hubachuun itti amanuu fi fudhachuu irratti rakkoo guddaatu jira. Ammas hooggantoonni siyaasaa kan aangoon akka waaqarraa kennametti dubbatan jiru. Taayitaa mootummaa akka qabeenya dhuunfaatti kan ilaalan jiru. Kan ilaalcha nu qofatu biyya bulchuu qaba jedhanis jiru. Kanarraa kan ka'e bakka sirni dimookiraasii hin jirretti dargaggoonni har'a jiran karaa isaan ittiin gurmaa'anii dhaabbata siyaasaa jalatti ta'e yookaan siivil soosaayitii jalatti gurmaa'anii gaafii isaan ittiin dhageessisan waan qaban natti fakkaatu yeroo ammaa. Keessattuu walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti yeroo ammaa adeemaa jiru. Karaa nagaatiin gurmooftee akka siyaasa gaggeessitu waan haala mijataa uumuuti. Kanaafuu gaafiin guddaan dargaggoonni kaasan akka kootti anis gama kootiin yookaan immoo dargaggoonnis kaasuu qaban jedhee yaadu waraanni Oromiyaa keessatti adeemaa jiru yookaan biyya keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatuu fi walmariin dhaabbilee siyaasaa Oromoo hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafachuu ta'uu qaba. Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa waraana gaggeeffamaa jiruun baay'ee hubamaa jiru. Du'aas jiru. Kanatu dursa dhaabbachuu qabaa yaada. Hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoos qabsoo dargaggoota Oromootiin bilisa ba'anii fi aangootti dhufan yookaan aangoo argatan jireenya dargaggoota Oromoof dhimmamuu qabu jedhee nama.
Gaaffiin siyaasaa baroota kudha sagal jaatamoota keessa ka'e seenessa sobaan amaarri cunqursaadha jedhee kan ka'ee fi. hanga ammaatti kan itti fufee jiru rakkoon nageenyaa akka uumamu taasiseera kan jedhu Efreem Mangashaa gaaffiin amma jiru gaaffii mirga lubbuun jiraachuuti jechuun ibsa.
Uummata amaaraa osoo laalle mirga lubbuun jiraachuu hin qabu hin eeyyamamuuf sababni isaas paartiin badhaadhinaa waan dubbatan dhageenyeerra amaarri hidhannoo isaa hiikkachuu qaba inni na sodaachisaadha. itti aansee immoo amaarri kan jiraatu fedhii keenyaanidha jechuudhaan gareen ka'ee jiraaf malee uummatichi fedhii siyaasaa qabaatee osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhiisuuti socho'ee nan hojjadhaadha.
dargaggeessi biraan dhimma kanarratti yaada isaa nuuf qoode gooyitoom barehe bara 1960moota keessa gaaffiiwwan ka'aa turan saboota gidduutti walqixxummaan hin jirudha gaaffiiwwan yeroo sana kaasaniin kan qabsaa'anii milkaa'anis jiru. kanneen gaaffiin bara sana kaasan hin deebine jechuun ammas qabsoo itti fufaniiran jiru jedhee gara naannoo tigraayitti yoo dhufne gaaffiin dargaggeessi amma gaafate isa abboonni keenya walqixxummaa sabaa jedhanii ka'aniin ol kan ta'e sanyummaa keenyaan nu balleessuuf kan ka'edha jechuun yommuu ibsu akkas jala.
Dargaggeessi Tigraay waggoottan lamman darbanitti qabsoo jiraachuu taasisaa ture. Warra na fakkaatuu fi na hooggane jedhee waliin. Kanaaf dargaggeessi Tigraay meeshaa waraanaa kaasee ture. Meeshaa kan kaases weeraruu fi osoo hin taane weerarameeti. Obbolaawwan koo shamarran gudeedamaniiru, abbootiin koo ajjeefamaniiru jechuudhaan. Gaaffiin bara kudha sagalii fi jaatamootaa walqixxummaan sabootaa haa jiraatu kan jedhu yommuu ta'u, inni ammaa kan yeroo sanarraa caalee kan dhufe akka sabaatti cunqursamuu otoo hin taane sababa sabummaa kiyyaatiin akkan du'u narratti labsameera kan jedhudha.
ጭቆና ሳይሆን አሁን ግን እንደ ብሔር እየጠፋው ነው። በማንነት ምክንያት እንድጠፋው ያለውና ስለዚህ ለህልና መሰረ መንሰት አለብኝ ብሎ ነው ያነሳ።
Ejjigaayyoo Ayyalee keessummaa keenya isa biraati. Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa akka dhufuuf keessumaa jijjiirama bara 2010 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taasifame keessatti dargaggeessi adda durummaan gatii kaffaleera. Garuu jijjiiramicharraa amma dargaggeessi abdii kutateeraa jechuun hima.
በርካታ ጥያቄዎች ምላሽ ያላገኙበትን Gaaffiiwwan baay'een waan deebiinii hin argamnee fi dargaggoonni immoo mootummaa kanarraa waan baay'ee eegaa turan. Haala biyyattiis barbaadanii turan garuu sana argachaa hin jiranu. Kanarraa karkaa'e dargaggeessi siyaasaan miidhamaa ta'uu fi sirna amma jiru kanarrattis wanti baay'ee abdachiisu jiraachuu dhiisuu ni mala.
Yaadni biraan dargaggoota keessummoota koo ta'aniif ani kaase dhaloonni ammaa yookaan dargaggeessi Itoophiyaa akkamii barbaadaa kan jedhudha. Efreem Mangashaa gama isaan biyya abboonnii fi akaakayyuun keenya ijaaran barbaannaa jedha.
የብዙሀኑ ኢትዮጵያውያን ወጣት ፍላጎቱ ምንድን ነው ካልክ Fedhiin dargaggoota Itoophiyaa baay'een maalinni jettee yoo na gaafatte Itoophiyaa abbootaa fi akaakayyuuwwan keenya Immiyyee Minilikii fi Atsee Teediroos itti fufsiisuudha. Kana yommuu jennu aadaa fi eenyummaa ishee qabatanii itti fufsiisuudha. Kaayyoon isaanii kanadha. Ijjigaayyoo Ayyala immoo Itoophiyaa hundaaf mijattuu taate barbaanna jechuun dubbata.
ለሁሉም ምቹ የሆነች ኢትዮጵያ Itoophiyaa hundumaaf mijattuu taate balbala carraa hojii caasaa mootummaa keessattis ta'e kan mootummaan alatti banamee arguudha. Itoophiyaa wal amantaa, wal kabajaa fi waraanni keessa hin jirretu barbaachisa kan jedhan immoo barakatiif hagoosila.
Ilaalcha siyaasaa waggaa shantama dura ah, irratti bu'uureffame irratti siyaasni keenya waan bu'uureffameef wanta har'a jiru lafarra jiru eh, sirriitti hubachaa hin jiru. Garuu an- an- gama kootiin rakkoowwan garaagaraatu jira. Garuu rakkoon guddaan lamatu jira. Eh, Yoo dargaggoonni amma jiranis yaada kana fudhatu jenneetoo fudhanne eh, rakkoo biyyattii keessatti wantoonni ta'an inni gurguddoon jedhee yaadu gama ah, ah, akkaataa biyyattiin maal fakkaachuu qabdu kan jedhuu fi akkamitti eh, sirna bulchiinsaa waliin wal qabatee gaaffiiwwan lama ah, gurguddaatu jira jedhee yaada. Inni jalqabaa ah, jijjiiramni Itoophiyaa keessatti waggoota darban waggoota shantaman darban keessatti adeemsifamaa jiru fi adeemsifamaa ammas eh, gaggeeffamaa jiru kun eh, ja- adeemsifamaa jiru kanaan wal qabatee gareen shooraa fi faayidaa biyya kana keessatti kanaan dura argachaan ture dhabaan jira yaaddoo jedhu qabu jira. Gama biraan immoo sabaaf sablammoonni gaafii walqixxummaa ammas gaafachaa jiru guutummaan guutuutti hin deebine waan ta'eef. Garee lamaan kanneen jidduutti wal morkiitu jira. Yeroo dhiyoo as gareen faayidaan dura argachaa ture eh, dura argachaa ture dhabeeraa ammas kana caala dhabuuttan jira jedhee naasuu keessa gale gara qabsoo waraanaa keessatti galeera. Dabalataan immoo madaan kalee garee fi saboota jidduutti uumame waan hin furamneef rakkoon xixiqqoo iddoo garaagaraatti uumaman ol guddachuudhaan gara walitti bu'iinsaa fi haleellaa sabummaa afaanii fi amantaan amantaa irratti xiyyeeffatetti jijjiiramaa jiru. Kun irra caala saboota jidduutti hammeenya uumaa jira jedhee yaada. Kunis carraa biyyattiin akka biyyaatti itti fufuu dandeessu hanga ta'e gaafii keessa galcheera. Inni biraan immoo rakkoon guddaan inni lammaffaan dhimma dimokiraasii waliin kan wal qabatudha. Gareewwan garaagaraa biyyattii keessatti argaman jidduutti morkii qooda aangoo fi qabeenya irratti hundaa'e karaa dimokiraasii karaa dimokiraasawa ta'een keessummeessuu dhiisuudhaan yookaan immoo keessummeessuu osoo hin yaaliin eh, gara wal waraansaatiin eh, hiikuudhaaf eh, walitti galameera jechuudha. Kun eh, rakkoo hundee eh, biyyattii keessatti mudatee yaada.
Biyyi kan ijaaramu yommuu wal amantaan uumamudha. Seenaa irratti walii galuu qabda. Ga'ee seenaa keessatti akka dhuunfaattis akka gareetti qabduuf beekamtii waliif kennuu qabda. Dhaloonni haaraan amma jiru yaadni isaa tokko miti. Tokko miti qofaa osoo hin taane fiixee garaagaraarra kan jirudha. Gama lamaaniinuu nama biyya kooti jechuun yoo hin jiraanne biyya inni jedhamu waraqaa qofaarratti hafa jechuudha. Haala amma jiruun Itoophiyaa keessatti nageenyi dhabamuurraa abdii kutachuun Itoophiyaan gara diigamuutti deemuu malti jechuun kanneen ibsan yommuu jiran kanneen Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa akka biyyaatti waan abdachiisaarra jirti jedhanis jiru. Barakat Dirribaa fi Hagos Barihee wal duraa duubaan haalli amma Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa gara diigumsaatti geessuu mala jechuun ibsu.
sirna dimokiraasii hin diriirsinu taanaan fedhii waliiniif hin quuqamnu taanaan haleellaa sabaa fi amantaa irratti xiyyeeffatan hin dhaabnu taanaan dhimmi garee biyyattii rakkisaa ta'a rakkoowwan kanaaf wal mari'achuudhaan furmaata kennuu eh, dandi- danda'uu qabna dhiyaata.
ይታየኛል ወደፊት ከተባለ ግን ያው Yeroo dhiyootti maaltu sitti mul'ata yoo naan jette asittis achittis namni miidhamaa hooggantoota gareen kan bultuu natti fakkaata. Yeroo dheeraa booda garuu qoricha ishee argachaa waan deemtu natti fakkaata. Diigamuun qoricha isheeti jedheen fudha. Ijjigaayoo fi Efreem ammoo Itoophiyaan carraa diigamuu hin qabdu jechuun wal duraa duubaan haala kanaan dubbatu.
ያው ሌላ ሀገር ተጨማሪ ሀገር ሌላ ስለሌለን ሀገራችን biyya biraas waan hin qabnee fi biyya keenya ta'uu ishee irraa kan ka'e ani karaa koo itoophiyaan hin diigamtu amaara irratti rakkoon siyaasaa jiraannaan gara marii nagaatti dhufu bakka bakkatti waraanni jirus gara nagaatti haalli dhufu yoo jiraate itoophiyaan akka itoophiyaatti itti fufuu dandeessi አ የኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ ይፈርሳሉ። ኢትዮጵያ diinota itoophiyaa warri ta'an ni diigamu itoophiyaan garuu hin diigamtu amma qabsoo amaaratti taasifamu fakkeenyaa fi faannoo yoo fudhanne morma isaaniitti alaabaa itoophiyaa hidhataniiti kan lolan kuni biyya abbo kuni biyya abbaa isaa itti fufsiisuu fi abdii kan horuudha kanaaf itoophiyaan hin diigamtu Hordoftoota keenya dhimmoota armaan olitti kaasne kana kanumaan hin xumurre. Torban warra dhimmoonni kun ilaallatu gaafannee kutaa biraan walitti deebina. Nagaan.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Morodaati.
Qophii keenya torban kana sirba galaana gaaromsaatiin eegaluudhaaf deemna. Rogolli isaan deemaa laphis bariine siif dhufuun na dhaanaa wayi bineensan taane nu beekoo wallootti deemna.
Lubeko, lubeko, lubeko, lubeko, gololli isaan deemaa, laftis naan bariine, siif gufuun na dhaanaa, wayi bineensan taane, karaa walloo geessu, cabaa kattaa moora, yenna si yaadaadhu. taa'ee nyaara goora. Maatiif naaf hin beektu asii jaalachuu koo dukkana roobaatiin gubuun aanamuun koo dukkana roobaatiin gubuun aanamuun koo marmaaree marmaaree deemeen tabba jaadhaa marroo keedhaa gaheen boohee lafaa jala marroo shidhaa gaheen boohee lafaa jala mallattoon si beema gurmiitaa kulaama ishee dhaabuun deema argitan naaf himaa manarraa fagaate akaakuu ragaala silaasa argachoorra abdachuutu jaalaa. jedheeniif jabeessa akka waan si'oobsu garaa koo dadhabee lubee koo si'oobsu anaarraa fagaatee akka koora gaale silaasa argachuurraa abdachuutu jaale. Dhubee dhubee kan mataan shorroobe. Dhubee dhubee dhubeen si dhabe. Dhubee dhubee kan mataan shorroobe. Dhubee dhubee dhubeen si dhabe. Dhubee dhubee kan mataan shorroobe. Dhubee dhubee dhubeen si dhabe. Dhubee dhubee dhubeen si dhabe. Dhubee dhubee dhubeen si dhabe.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophii keenya kana keessatti sirboottan aartistoota Oromootiin sirbamanii alattis kanneen wallistoota biyya alaatiin sirbamanis waliin dhandhamanna. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbee darbee gurra siin buufna. Sagantaa keenya har'aa keessatti Jennifer Lopezin argaa qabna. Bara 1969 magaalaa Niiworkitti dhalatte.
abbaan ishee dhalootaa deevid loopeez jedhama garuu yeroo baay'ee kan beekamtu jenifer liin afleeks jedhamuudhaan maqaa abbaa warraa ishee isa duraati yeroo amma waggaa shantamii afur taateetti yeroo afuriis heerumteetti sirboottan ishee keessaa har'aa fi this is me now anamma kana isa jedhu filanne akkuman jirutti yookaan akkuman ta'etti na fudhadhu anis akkuma jirtutti yookaan immoo akkuma ati taatettan si fudhadhaa ergaa jedhu of keessaa qaba.
And I sing, this is me now. This is me now. And I took my time, not a win in summers, baby. Had to heal my heart, but I love who I am lately. This is me now. When I was a girl, they'd ask me what I'd be. What you gonna be? A woman in love is what I grew up wanting to be. Love's what I wanted to be. It's my melody, the symphony I see. And your every word gave me strength to follow my dreams. You met me halfway. Face to face, tell the truth, no holding back. We put in work, overcame all the disasters. Half apart, brought us right here where we are. And I sing, and I sing, this is me now. Love me as I am. This is me now. This is me now. And I took my time. Not a win in summers, baby. Had to heal my heart. I love who I am lately. This is me now. Had a lot to learn. Had a lot to grow. Had to find my way. Yeah. Take me as I am. And I'll take you as you are. And we'll build this life together. I found my shooting star. The double to shine, the green of the diamond, one of a kind, the clear of the time. It ain't nothing changed, no path's going crazy. Beat, beat, pull up in the black Bugatti. Baby, got a love that'll last forever. Old things, new things, it's a new level. All gas, no brakes, you could come rev it. Baby, you know when you want me. I'm ready, I'm ready, I'm ready. This is me now.
Kan hordofaa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodha isinii darbaa jirudha.
Apostol, apostol, apostol magaalaa gidduu ganda Jamaayikaa malkaa odiyammoo manni keessaa eessuma naannotti. Apostol, apostol, apostol magaalaa gidduu ganda Jamaayikaa malkaa odiyammoo manni keessaa eessuma naannotti. Galgala galgala gootume wajjin galla. Galgala galgala si si finfinnila. Galgala galgala gootume wajjin galla. Galgala galgala si si finfinnila. Babbareeda shaakulee shaatee keessa simattu natti tolee jaalalli kee naaf qabee na muddamsiisa obsu malee eeyyoo na yaamte shuugadee akkuma fardaa kuulufee shallalee dhufaa koofaa eefilee. Abboosu shaasa mannee shaasee shamarran shaasee shaasa mannee shaasee shaakulee shaasee shaasa mannee shaasee shamarran shaasee shaasa mannee shaasee shaakulee shaasee shamarran shaasee shaakulee shaasee shamarran shaasee shaakulee shaasee shamarran shaasee shaakulee shaasee shamarran shaasee shaakulee shaasee. Ooftee duutee suuta jettee galta jaalala sii kennan maal gargaarta. Apostol, apostol, apostol magaalaa gidduu ganda Jamaayikaa malkaa odiyammoo manni keessaa eessuma naannotti. Apostol, apostol, apostol magaalaa gidduu ganda Jamaayikaa malkaa odiyammoo manni bilbila. Shazamate, shaze, shamarran shaze. Shazamate, shaze, shakure shaze. Shazamate, shaze, shamarran shaze. Shazamate, shaze, shakure shaze. Shamarran shaze, shakure shaze. Shamarran shaze, shakure shaze. Shamarran shaze, shakure shaze. Shamarran shaze, shakure shaze.
yaa simbirtuu barii hin nyaatina maanaa dhaamsattiin naa ga'ii jaalallee koofsanaa jeddi seenaa salamoon waa'ee jaalallee ishee isa ijoollummaati.
Yaa simbirtuu barii hin nyaatiin imaana. Dhaamsatti naa gahi jaalalli kuusana. Kan waliin galee jaalala ijoollummaa. Onneessidee butti dadhabdee kofummaa. Dookiif jiraakee kan natti muun jiru. Asbuutii keedabee kan himman karaaru. Wayitamee wawwaadhaan marrumaan na gubee. Shiraa dhagaatiin jaalallee kuu dhabee. Eessatti buusanii anuusi deebodee jaalallee ijoollummaa kanan si jaalladhee. Keessa koo qulqullee gubata isiif jecha. Manni goosni qorree ho'a kee barbaacha. Waadaa walii qabnaa kamiin dagatta. Ana jaalallee kee akkamiin dhagaata. Dhaga'ii haal takka qalbii naa hubadhu.
Yaa hiriyaa koo gaafa xiiqii jedha daanyee galaanaa eenyu seetan hiriyaan isaan ni faarsu shimala isaati.
Yaayiriyaa koodeerra cabtu shimala googa farooroo gaba giiti sinaf daddaa gachana goo. Yaayiriyaa koodeerra cabtu shimala googa farooroo gaba giiti sinaf daddaa gachana goo. Yaayiriyaa koodeerra cabtu yaa shimala googa farooroo gaba giiti walaf dandaa gachana goo. Yaayiriyaa koodeerra cabtu yaa shimala.
Hordoftoota keenya qophiin namanna muuziqaa torban kanaaf isinii qopheessine kanumaan raawwata. Torban dhufu sirboowwan biroo adda addaatiin amma walitti deebinutti akka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. An Bafqaaduu Morodaati. Nagaatti bulaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bulaa.